mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na ohiyani tanga ishaka ateramije ibiganiro vyo kuri nusaha kaze mwese uyu ni umunsi uwa gatandatu tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi inama nshingamateka y'uburundi yaraye yemeje ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavamwo abagwizatunga bava mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini east africa community iri bwirizwa ribaha uburenganzira bumwe n'abarundi mu guhiganira amasoko inkuru ya mugenzi wacu Eloge Uwirikaneza itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta ryisungwa gushika ubu mu Burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri n'umunani umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndiho bwayo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata c'ubutunzi haba mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu Ndiho bwayo yetsa abashinga amateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye iyi nteguro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya twahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka ikindi nacyo gihambaye ni uko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamwo ibintu bijyanye n'ibiturire rero muri iyi nteguro y'ihinyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho ku bwayo asanga byoyikomeza hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha akarorero nutanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka riratwara igeze kubibona mu bihumbi bibiri na cumi na kane aha mu gatunguru habaye ibyago tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikorwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'ingene itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana integuro y'iri bwirizwa rishasha iha uburenganzira bungana abagwizatunga b'imvukira nabo mu bihugu vya EAC ibi hari abashingamateka bitanyura jewe rero mfise amakenga yuko turavye ibihugu bibanyi nko muri tanzania usanga meme na permis de travail igoye kuronka ko natwe code de marché public yo muri ivyo bihugu yoba yugururira abarundi vyoroshe nk'uko uburundi buriko burabikora umushikiranganji ndiho ku bwasanga aya makenga adafashe mu burundi twarinjiye muri aka karere ka afurika y'ubuseruko hariho rero ivyo twabona yuko bizotugirira akamaro kandi biriho rero tugeze kuri iyi shapitire y'amamarshe publike mukagira amakenga mubonye yuko twashizemwo yuko nabo muri aka karere bashobora kuza gusumisiyona bagafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu arashobora kubitegera mugabo ku rundi ruhande ni uko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba bari bakwiye kugira ubwoba ngo ni uko bagiye muri kompetisiyo n'abandi bo muri aka karere si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku imiryango abagwizatunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo n'ikibazo cy'ibiturire nticahaze nivyo etike deontology vyama vyatanzwe mugabo ikibazo cy'igiturire n'ikibazo gikomeye nagomba kubabazanya ko bamushikiranganje haravugwa mwa kijya kigo yuko nkumbure n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cyane nibaza ko nkumbure mwoshiraho izindi mesure kugira ikibazo cy'igiturire mwa kijya kigo kigabanuke naha nyene ndiho ku bwayo sikabibona ikode etike de deontology kurya igiturire n'ikibazo cakami k'umutima w'umuntu n'uyu munsi atayihari hariho abatabirya naho ziri hariho ababirya ariko ntitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo kuko no kwigishwa no kumenya ko ufise ingendo ugenderako intumbero ugenderako navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene turabona ingene ariko yatanga amasoko kenshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu bandi hariho rero abaca bakorora ibiciro kugira bironkere isoko gusa bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bariko bashira mu ngiro ibikorwa ugasanga babikora bikura batabikora neza ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifise abashinga amateka ijana na batandatu harimo abari batumye nibo bemeje integuro nshasha y'ibwirizwa rigiye kugenga itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro yemeje ijana ku ijana akatari gake amashyirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwamuntu nayo agwanya igiturire yaridogeye igisata gitunganya amasoko ya leta ko camunzwe n'igiturire kandi ko akenshi abatsindiye amasoko bataba babifitiye ubushobozi eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda leta y'u rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izotera imbere u- izoteza imbere urwego rw'uburezi mu mugambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu buzobe bushingiye ku bumenyi yamara ibitigiriye by'abarangiza amashuri yisumbuye amashuri makuru hamwe na za kaminuza ntibaronka akazi bibandanya kwiyongera inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka irindwi iri imbere bwana eduward ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara n'ubwo hari n'aho bitameze neza uru ni urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka makumyabiri n'itatu ishize imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umubare w'abigagamo basagaga ibihumbi ijana na mirongo inani bangana na makumyabiri na gatanu n'ibice bine ku ijana by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro muri bibiri na cumi na gatandatu umubare wabo nawo urasaga ibihumbi magana abiri bangana na makumyabiri na gatatu n'ibice bitanu ku ijana naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya bibiri na bibiri na cumi na gatanu harangije abanyeshuri basaga ibihumbi ijana muri ibi bihumbi cumi na bitandatu n'imisago bangana na cumi na gatandatu ku ijana barangije icyiciro cya mbere naho abandi basaga ibihumbi umunani bagize mirongo irindwi n'icyenda ku ijana barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza abasaga ibihumbi bitanu nabo bari kuri gatanu ku ijana barangije icyiciro cya gatatu nubwo biri uko ubushomeri ku barangiza biganjemo urubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha imibare ya bibiri na cumi na karindwi irashyira abarangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana badafite icyo bakora minisitiri w'intebe ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka irindwi binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo guverinoma yashishikarije kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu rwanda kugira ngo zitwunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya innovation fund hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya bamwe mu badepite barasanga iki ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa depite constance mukayuha arasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo ariko se ko ari benshi turabakoresha iki kugira ngo tubabusoruve vuba nuko bakwihangira imirimo nkaba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekomveriti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse ko aba ngabo bose ntabwo bazahabwa akazi na leta bakahagiba iyo rekonversiyo ariko tukanabahuza na sekiteri finansiye kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza sekiteri finansiye aribyo byatuvana muri iki kibazo cya shomaje kuko kiraremereye umukuru wa guverinoma akavuga ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yagihagurukiye aho ngaho minisiteri y'ubucuruzi n'inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute kugira ngo abone ibyangombwa turebe ko standard zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa abakora imitobe n'ibindi n'ibindi naho depite pelaji mukantaganzwa bagasanga byibura abarangizaho kugira ngo bakomeze bashomere leta yakabashyiriraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro natekereje nti se nta cyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu niyo bahabwa amahugurwa y'igihe gito ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko minisitiri w'intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bize ubuhinzi n'ubworozi abo bajene barimo kudufasha ndetse bamwe muri bo batangiye kuba um, abamembazi ba za koperative bagiye gufasha akagenda agiye gufasha abahinzi gutunganya igishanga cyabo banarangiza aka- akamera nk'ufashemo shares muri koperative aho bati nanjye reka mfatanye namwe ubuhinzi ibyo rero binatuma urwo rubyiruko rwize izo siyanse na tekinoloji ruheraho rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu rwanda bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda cyagaragaje ko bari ku icyenda ku ijana kuba rero mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana bitomora ko baba barikubye hafi inshuro enye nicyo kimwe n'ubushomeri ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane bari kuri cumi na bane ku ijana none ubu bari kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka irindwi ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka kandi kugeza ubu itarigeze igera ku mpuzandengo ubutegetsi bwifuza uretse iki kibazo cy'ubushomeri ku barangiza kwiga mu rwanda abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayazana y'ipfapfana ry'ireme ry'uburezi bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba zitajegajega aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabashimiye bagenzi bacu ku makuru badushikirije mu karere k'ibiyaga binini ubu naho tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza ijwi rya amerika ndaburamukije inshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risaminani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya bya bindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itunga ry'igihugu uko rimeze rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyari cyarabuye ivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze ibyo byose dutegerezwa guca twicara tubyumvikane tubirabe uyu ni leon ngendakumana icegera co gutwara umugambwe saba nyafrodebu ari mu murwi urimwo abatavuga rumwe na leta bitavye ibiganiro vy'abarundi bimaze imisi biriko birarusha muri tanzania ngendakumana aragaruka ku vy'uwo murwi wari umaze kugera ko kuri uno wa gatanu iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri tanzania kuri uno wa gatanu byari bitegekanijwe ko abanyepolitike b'abarundi bahurira mu nama ya bose kugira ngo bashikirize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu mirwi itandukanye ariko siko vyagenze ibiro vy'umuhuza vyabonye ko hohava haba uguharira no kutumvikana bigatuma bamwe biyonjorora pierre claver niyo nkuru akorera ijwi rya amerika arusha haratwibutsa uko vyagenze kugira ntihagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza abarundi canke ngo ukutumvikana gutwara umwanya munini ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahurizako n'ivyo badahurizako ku vyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose mu nyuma bazoca bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire ku vyo batumvikanako ni mu gihe iyo nama rusangi yari itegekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako nk'urubanza rwa leta n'umugambi uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari iy'amagaburanyama umugambi wa pdr utwagwa na gabriel banza witonde uri muri uwo mugwi ni ukuri turabye leta mfatakibanza nta kamaro izanira abarundi nta kamaro izanira igihugu kandi twe turemera ko amatora ya bibiri na cumi na gatanu yavuyeho kandi hakaba hari inzego zitorewe na bene igihugu nibaza ko ubu rero mu mwanya usigaye icyo turadushinga ni cyo gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri cyo gituma rero mbere ntaya kamo bagenzi banjye b'abanyepolitiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu burundi nyuma y'ibiganiro kugira ngo barondera muri leta mfatakibanza zo bironke inyuma y'amatora bigendeye amatora twarose amajwi twahawe n'abenegihugu kuko Burundi baramaze kwinjira mu ntwaro mu ntwaro rusange mu ntwaro ya demokarasi kandi twifuza ko iyo ntambwe yosubira inyuma turasaba umuhunza yuko yodufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira aharimo urwo rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagera mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu abo mu miryango itavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwakomwa n'ubutegetsi buhari ikindi bamaze gushika ko no gukingira agateka kazina muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe rero nsengendakumana nicegeye c'utwara umugambwe sawa nyafrodebu uri muri uwo mugwi turabe ko eh, bwa bwicanyi mu burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatorwa ibiziga byahagaze Eh, bya bindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itunga ry'igihugu uko rimeze rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyari cyarabuye ivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi bya perereza biriko birasamburwa byahagaze ibyo byose dutegerezwa guca twicara tubyumvikane tubirabe icya gatatu tuvuga tuti ko none ibyo twasezerana byose bitajya mu ngiro byaba byananiranye kugira bije mu ngiro akarere ko dufashe iki ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika byo dufashe iki ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki twebwe twofashe iki byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu nka rujya rwego rwo- rw'umuhuza ntiruri kurakora ibyo rwateza gukora hariho umugwi ujejwe kuba ibya- kubahiriza iby'agaciro ka zina muntu Nti- nturi kurakora ibyo wateza gukora hariho umugwi ujejwe eh, gutohoza ukuri kuri kese no gusubiza mu baroni nturi kurakora ibyo wateza gukora n'ibindi n'ibindi ko mugaranti ivyo bibeho urwo ruhande nyine rwashimikiye ku gushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimwo n'urubanza rw'amashirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi vyozikingira nuko hojaho inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuzo n'ikibazo co gusubira kunagura imigenderanire y'uburundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasa n'iyahejeje gushira hamwe ivyiyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu kiretse umuguri mwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi iyo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye ijwi rya amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ariho hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izoca iba hamaze kuboneka nk'ibice mirongo itandatu vy'amasezerano vyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje ku muhingamo wo kuri uno wa gatanu integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavugwamwo nk'uko vyemejwe n'umushikiranganji yajejwe ivy'amasoko ya leta inkuru ya eroje wirikaneza kuri ijwi rya amerika i bujumbura itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta ryisungwa gushika ubu mu burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri n'umunani umushikiranganji w'ikigega ca leta domisiyeni yo ku bwayo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata c'ubutunzi haba mu burundi no ku rwego mpuzamakungu ndiyo ku bwayo yeretse abashingamateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye iyi nteguro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya twahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka ikindi nacyo gihambaye ni uko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamwo ibintu bijyanye n'ibiturire rero muri iyi nteguro y'ihinyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho ku bwayo asanga vyoyikomeza hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha akarorero notanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka ira twarigeze kubibona mu bihumbi bibiri na cumi na kane eh, aha mu gatunguru habaye ibyago tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikorwa byo gushobora gushikira ahabaye ingorane bivanye n'ingene itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana integuro y'iri bwirizwa rishasha iha uburenganzira bungana abagwizatunga b'imvukira nabo mu bihugu vya EAC ibi hari abashingamateka bitanyura jewe rero mfise amakenga yuko turavye ibihugu bibanyi nko muri tanzania usanga meme na permis de travail igoye kuronka ko natwe code de marché public yo muri ivyo bihugu yoba yugururira abarundi vyoroshe nk'uko uburundi buriko burabikora umushikiranganji ndiho bwasanga aya makenga adafashe mu burundi twarinjiye muri aka karere ka afurika y'ubuseruko hariho rero ibyo twabona yuko bizotugirira akamaro kandi biriho rero tugeze kuri iyi shapitire y'amamarshe publike mukagira amakenga mubonye yuko twashizemwo yuko n'abo muri aka karere bashobora kuza gusumisiyona bagafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu arashobora kubitegera mugabo ku rundi ruhande ni uko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba bari bakwiye kugira ubwoba ngo ni uko bagiye muri kompetisiyo n'abandi bo muri aka karere si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku miryango abagwizatunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo n'ikibazo cy'ibiturire nticahaze nibyo etike deontoloji vyama vyatanzwe mugabo ikibazo c'igiturire n'ikibazo gikomeye nagomba kubabazanya ko wamushikiranganje haravugwa mwa kijya kigo yuko nkumbure n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cane nibaza ko nkumbure mwoshiraho izindi mesure kugira ikibazo c'igiturire mwa kijya kigo kigabanuke naha nyene ndiho ku bwayo sikabibona ikode etike de deontoloji kurya igiturire n'ikibazo c'akami k'umutima w'umuntu n'uyu munsi atayihari hariho abatabirya n'aho ziri hariho ababirya ariko ntitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo kuko no kwigishwa no kumenya ko ufise ingendo ugenderako intumbero ugenderako navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza nihaba hirya no hino twumva hariho amashirahamwe by'ukuri akora neza kandi igiturire kikavamo ni uko bafise imigambi n'ibikoresho byo gushobora kurwanya ibyo byico giturire abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene turabona ingene ariko yatanga amasoko kenshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu bandi hariho rero abaca bakorora ibiciro kugira bironkere isoko gusa bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bariko bashira mu ngiro ibikorwa ugasanga babikora bikura batabikora neza ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifise abashinga amateka ijana na batandatu harimo abari batumye nibo bemeje iyi nteguro nshasha y'ibwirizwa rigiye kugira ngo itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro yemeje ijana ku ijana akatari gake amashyirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ayagwanya igiturire yaridogeye igisata gitunganya amasoko ya leta ko cyamunzwe n'igiturire kandi ko akenshi abatsindiye amasoko bataba babifitiye ubushobozi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abajeje intwaro mu makomune ya mpanda na rugazi yo mu ntara ya bubanza mu burundi bemeza ko abana bo mu duce tumwe tumwe tw'ayo makomune bageramiwe n'indwara zituruka gufungura nabi indongozi zo ku rwego rw'intara zisigura ko biva ku kutamenya gutegura imfungurwa z'abana abandi nabo bakavuga ko nyabuna batagira ivyo bategura diane ndonse akora ejo ry'amerika i bubanza nubwo atabitigira ibitangwa abajejwe intwaro mu makomine ya rugazi na mpanda baremeza ko hagaragara indwara zo gufungura nabi mu bana uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine rugazi ariyo nyaminama nyunzwe kabanga hamwe na nyagatara muri mpanda naho ni ku mutumba wa masha hamwe no muri gahwazi ya kabiri buramatari w'intara ya bubanza taxise niyunge ko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi turemeza ko hariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho vy'ukuri ukutamenya kugaburira abana babo komine ya mpanda igiterwa ca mbere ifise ni umuceri hamwe n'ikigazi uno munsi imboga zose zirahari hariho irengarenga hariho amakubi novuga ni nk'ivyatsi vyimeza sinizo baja kugura amafaranga kuko zirimeza rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari canke uwo muceri umwana ntashobora kuwugwarana kwasha abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba abandi nabo bakegera ibigo hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita farne hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi kandi turamaze kubona ko bifasha abavyeyi bafise abana bakiri bato muri site nyunzwe yo muri komine rugazi bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko ico kigo cabafasha mu bijanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura imfungurwa bategura basubiye mu mihani wabo uyu ni umwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo farne cabigisha gukinjika imfungurwa z'abana cabarizwa muri komine mpanda gusa kitagikora batwiza ingene duhingura imfungurwa z'abana bivuye mu byo turima ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka urashoboye kuronka amahera make udashobora kuronka bijya byose batwigisha kubitunganya ijya miryango yifungurwa rero umva udashoboye kuyironka ngo uyikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yijya fu y'ivyema ukabura n'ingazi ushiramo urumva ntibigenda neza kugira bitwigisha ico kigo ca farine carakoze mu mwaka uheze ariko muri uwo mwaka ntabwo cabandanije gikora kwa nabo nyene ngira uburyo bwabaye buto iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no guca ingero abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga umurima upima imetero cumi na zitanu kuri mirongo itandatu urimamwo igitegwa kanaka ivyo abanyagihugu bita irobo ukotwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo umunani n'ibihumbi ijana ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ingorane kuri bo aba ni bamwe mu miryango yo muri site nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'indwara zo gufungura nabi ku bana babo igituma abana badafungura neza urabona nta ndimiro bafise barima nta hantu hariho baza gucitasha ni ukuvuga ngaha twebwe nk'aha aha twe tuba ku maparasera hambere sinzi ukuntu tuzohava tubigenza no kwiba tuzokuyiba aha twebwe naho tuja mu mapurudiye kurondera itasha ntayo turonka kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntaho turonka tukuriyo tasha ntaho dufise turima niyo mpamvu aha abana urabiriza ubusa uronse uko dusomba bakaturya tugaragara bakarara uko bakanywa amazi bakaca baryama ntaco biririrwa urabona hari twese tuba ku maparasera ntawe ufise harima rona umwaka nta nuwaronse n'inoti ngo nkote nugaje na gatoya naye gukota ino naho harazimvye irobo ya- ahantu rutera imyumbati ibigori urumva hose harazimvye urumva utayafise nturonka ayo mahera ukotese n'inzara ishiguma yinzira uko nyene abavyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira imfungurwa bahabwa n'umugambi wita imfungurwa pam bavuga ko bahatomborera kuko igitigiri cy'abo bagaburira muhira kigabanuka ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica n'ikize ku ishure nta kiruta imana suwavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango atubwira ingeri umuvyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora ejo mu ijoro bandagije ubusa n'ubu nazindutse inzira sinarose icyo afungura mama yakubwiye ngo iki none yavuye ngo ntavyo afise canke ntayabitetse yarabitetse barase kubima kubera iki kubera ngo bavuga ngo ku ishuri ngo turarya ngo ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe imiryango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe c'intambara zahitiye mu gihugu c'uburundi twibutse kandi ko intara ya bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kw'ihindagurika ry'ibihe mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal, don't you think so? Si no que merece, yo nada, nada. Sagerage zangu hidonfitera. Nonyemerera, nzagukunda pe. Be my lover, be my honey, be my everything. No hakane.
niyo ngaha dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza nshuti bakunze ariko imbere ko duhana agahindukire ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda diane nahazwe rero na innocent kimenyi mwari kumwe muri uno mwanya tudasize inyuma ingenieur justin yari muhinga bw'ivyuma twempi tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu ababandanyije gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika mu masegonda make saa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha kaze mwese mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika